iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi turi kuwa gatatu tariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington muri kumwe nanjye edi rwema
harimo ba rwiyemezamirimo bamwe bahawe isoko aho batanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe ugasanga hari n'aho kashi pawa yari ku giti hanze
uwo ni depite yuvenali nkusi perezida wa komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta mu inteko nshinga amategeko y'u rwanda iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na fidel niyongabo Urakoze Edi amakuru twabateguriye inteko za leta zunze ubumwe za Amerika n'inteko za Somalia zagize igitero ku ikambi y'umugwi Al-Shabaab mu rengero bw'umugwa mukuru Mogadishu ico kibaye igitero gikomeye kigira kabiri Amerika igize ku mugwa- ku mugwi Al-Shabaab mu minsi itanu umutegetsi umwe wo muri Amerika yemeje ku ijwi rya Amerika ko ico gitero cabaye no musi kuwa gatatu ari igikorwa ca gisirikare cagiriwe hamwe n'inteko za Amerika n'inteko za Somalia umutegetsi mu karere ico gitero cabereyemwo avuga ko indege za kajugujugu zakoreye hagati y'abasirikare mirongo itandatu na mirongo irindwi hanze y'igisagara ca Audege gitoyi gatoyi inyuma y'isaha zitandatu zo mu gicugu umutegetsi Mohamed Awe Abukar yabwiye ijwi rya Amerika ko izo nteko zagize ibitero mu bibanza bitatu canke bine mu gisagara ca Adwegel aho zishe abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab batari bake umugwi Al-Shabaab uvuga ko umwe mu bagwanyi bawo yishwe muri ico gitero umugwi Al-Shabaab uvuga ko inteko zawo zivunye bikomeye zikaba zatumye abansi baziteye basubira inyuma tukivuga kuri Somalia igipolisi cyaho kivuga ko bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hanze ikibanza abantu baguriramwo icyayi hafi y'ibiro by'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho no musi wa gatatu ihitana abapolisi batatu umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho ari Hersi Bare avuga ko umudereva w'imodoka yarimwo iyo bombe yatawe mu mvuto akaba yakomeretse bikomeye igihe iyo bombe yaturika Bare amenyesha ko igipolisi kiriko kiragira itohoza ico gitero c'uno munsi kuwa gatatu gikwirikiye igitero cabaye ku munsi wa mbere mu gisagara ca Beledweyne aho abantu batandatu barimwo abasirikare babiri b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bakomeretse igihe bombe yaturika ku kibuga c'indege muri ico gisagara mu kiganiro n'ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Beledweyne Colonel Ali Du Abdi avuga ko iyo bombe yaturikiye ku rwinjiriro rw'ikibuga c'indege muri ico gisagara amenyesha ko igipolisi cahagaritse abantu mirongo ibiri bikekwa kuri ico gitero cabaye ku munsi wa mbere icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yiyamirije uno munsi ku wa gatatu ibitero bitari bike vyagizwe n'abanyapalestina mu gihe ariko agendera igihugu ca israel yavuze ko atansiguro y'ico gitero kigayitse ihari ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu joe biden yavuze ko iyicwa ry'umunyamerika asogoswa imbugita ari igikorwa kigayitse c'iterabwoba Netanyahu yavuze ko ata kintu na kimwe gishobora guha insiguro ibitero nk'ivyo akaba yanebaguye abategetsi b'abanyamerika kutaba biyamirije b'abanyapalestina muri antunga kuba batiyamirije ivyo bitero icegera ca perezida wa amerika joe biden yasavye ko haba intambwe mu mugambi w'amahoro hagati ya israel n'abanyapalestina muvuga ko umugambi wo gushika ku nyishu y'ibihugu bibiri bibana mu mahoro utoroshe ko yamara ubwicanyi n'ukwihora biriko biraba muri iki gihe bitegerezwa guhagarara yongeye kandi asubira kumenyesha ukwiyemeza kwa Amerika ku mutekano w'igihugu ca Israel bitegekanijwe kandi ko Joe Biden abonana uno munsi kuwa gatatu na perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas hanyuma aje kubonana n'umwami w'igihugu ca Yordania Abdullah wa kabiri ejo ku munsi wa kane abimukira ibihumbi n'ibihumbi bava mu gihugu ca Syria n'ibindi bihugu muri iki gihe bafatiwe mu gihugu c'ubugiriki bakaba batashoboye gushika mu karere k'uburaya bwo mu buraruko inyuma y'uko igihugu cya macedonia cugaye urubibe rwacu uno munsi ku wa gatatu igipolisi cya macedonia cugaye urubibe umunsi umwe inyuma y'uko ibihugu vya slovenia croatia na serbia bitangaje ko imbibi zavyo zugaye kubimukira ba- barengana kiretse abasaba ubuhungiro gusa izo ngingo zazibiye amayira mu karere ka Balkan abimukira batari bake bafashe kugira bashikire ibihugu bitunze vyo mu karere k'uburaya bwo mu burengero umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Slovenia Miro Cesar yatangaje ko amayira yo mu karere ka Balkan kubimukira atakiriho ingingo y'ukugara imbibe ikurikira ingingo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu nama i Bruxelles ku munsi wa mbere y'uko ibihugu bigize uwo muryango bitegerezwa gusubira kubahiriza amasezerano ya Schengen yubahiriza mu bisanzwe imbibe zuguruye mu karere k'uburayi yamara iyo ngingo ivuga kandi ko ibihugu vyo mu karere k'uburayi bishobora kwangira abimukira barengana kwinjira abategetsi b'igihugu cy'ubufaransa binjiye mu nyubakwa y'icicaro c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugwa mukuru Paris ejo kuwa kabiri barondera inzandiko zigenewe itohoza kuwahoze ayoboye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Sepp Blatter abategetsi bajejwe itohoza bo mu gihugu cy'Ubuswisi bariko bakorana n'Ubufaransa mu itohoza ku mafaranga Blatter yahembye umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya UEFA Michel Platini batangaje iyo nkuru no musi ku bwa- kuwa gatatu
arakoze fideli niyo ngabo utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari inteko ishinga amategeko y'u rwanda irasaba ko abategura inyigo z'imishinga ihombya leta bakwiye nabo kujya ku rutonde rw'abo leta ikurikirana mu banyereje ibyayo umunyamakuru wacu asumuta akabo i kigali adufitiye inkuru irambuye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yamurikiye inteko ishinga amategeko ibyavuye mu ngendo yakoreye mu ntara n'umujyi wa kigali mu rwego rwo gucukumbura ibibazo byagaragaye mu isesengura rya raporo zakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iyi komisiyo yagaragaje umushinga munini watwaye leta akayabo ka miliyari hafi magana ane z'amadolari umushinga wari ugamije gukwiza amashanyarazi mu byaro ariko bikarangira uyu mushinga usa n'utarageze ku ntego zawo bitewe n'uburyo wacunzwe umuyobozi w'iyi komisiyo depite nkusi yuvenali yagaragarije abadepite ibyo basanze bitaranogejwe muri uyu mushinga usanga hari ahantu hari za taransifo ziri mu kire- zi- zidafite umuriro zitanga ikindi kandi ni uko iyo ukurikiye iyo iyo nzira yo gutanga umuriro harimo ba rwiyemezamirimo rimwe bahawe isoko aho batanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe umuriro ugasanga hari n'aho kashi pawa yari ku giti hanze ibindi bigaragara ni uko hari abahu- bahawe umuriro badashobora kuwishyura iyi komisiyo yeretse abadepite amwe mu makosa yabonetse muri uyu mushinga ndetse yerekana uburyo uyu mushinga ujya gushyirwa mu bikorwa abawuyoboye batigeze bakorana n'inzego z'ibanze zikorera mu gace uwo mushinga wari ujyanywemo banagaragaje ko n'abaturage ubwabo bakorerwaga iyi mishinga batigeze babanza gutegurwa ngo bemere neza imishinga bagiye kugezwaho ndetse banagaragarizwe uruhare rwabo hari ikibazo cya kashe pawa zidakoreshwa abantu bahaye amashanyarazi batayakoresha badashobora kuyagura kandi koko natwe mu gihe twasuraga abaturage twarabibonye aho usanga abantu bafite amakashe pawa ku nzu zabo badakoresha ukibaza niba muri wa kuri wa mugani uko batubwiye bati umushinga wagiye wigwa nabi kugira ngo umuntu bazamukubitire kashe pawa ku nzu atanayikeneye atanayisabye kandi iruhande hari undi uyikeneye wayibuze komisiyo yasabye inteko rusange ko yafata umwanzuro w'uko abagize uruhare mu makosa yagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga bakurikiranwa inteko ikabimenyeshwa mu gihe kitarenze amezi atandatu iyi komisiyo yasabye kandi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'ingufu yakwitaba inteko rusange agatanga ibisobanuro mu magambo ku ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi watwaye leta akayabo ka za miliyari ariko bikarangira bigaragara ko hari ibyizwe nabi uyu mwanzuro harimo amadepite basanga udakwiriye kuko bimaze kuba akamenyero ko abagaragaweho n'amakosa mu micungire mibi y'amasoko ya leta cyangwa mu ishyirwa mu bikorwa byayo biva gusa bikarangirira mu magambo depite bamporiki edouard ndashaka kuza ku ku myanzuro bagiye bavuga ubona itajyanye n'uburemere bw'imbaraga bakoresheje bacukumbura cyane cyane aho bakoresheje ijambo rivuga ngo abagize uruhare mu mitangire y'amasoko bakwiye kumenyekana iri jambo ntabwo rigendanye n'akazi kakozwe nta kigo bagiyemo kitayobowe nta hantu bagiye hatari abakozi noneho iyo dufashe umwanzuro ko abantu bakwi- bakwiye kumenyekana ngira ngo kereka niba ari ukubamamaza naho ari ukumenyekana ko bahombeje leta barazwi iri jambo rero nyakubahwa sipika rikwiye kuvamo ahubwo hagashyirwa imbaraga mu kuryozwa aho kugira ngo tuvuge ngo bakwiye kumenyekana hakajyamo ijambo bakwiye kuryozwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
saa moya n'iminota mirongo ine n'ibiri i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi saa sita n'iminota mirongo ine n'ibiri i washington dc iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika abanyagihugu bo mu gisagara cya rumonge muri karitsiye yitwa kanyenkoko bate- batewe n'ibinyabwoya ibyo binyabwoya uwo bigiye ku mubiri arababwa agahita abyimba bamwe muri abo banyagihugu bahisemo guhunga ingo zabo barasaba ubuyobozi kwihutira gutanga imiti ituza ibyo binyabwoya ni inkuru y'umunyamakuru wacu fidelite ishatse
mu ikaritsiye ya kanyenkoko impangu nyinshi zitijwe ibiti muri ibyo biti bikikuje izo ngo harimo ibyo mu bwoko bwitwa imfawusiku ari nabyo bihagwiriye Hingu buriya hariya araba hariya hariya usiraba imfawusiku umenga irakokoreze ntavyibona hariya kira hantu hari umfawusiku wa mu rumonge hose niyo gusa ubona naho ucaja munsi ya kirya giti umuyaga ukavuga urashoboye guca bukubaba uyu mugabo aba mu kanyenkoko yariko atwereka utwo tunyabwoya tugisibije aho dusasagaye ku biti by'imifawusiku muri bake abanyagihugu baba mu kanyenkoko bavuga yuko utwo tunyabwoya dukurikira amababi y'ibyo biti tukaba nkako ibi twasanze ko ibyo binyabwoya byinshi muri byo usanga ata mababi bigifise utwo tunyabwoya aho tugiye ku mubiri barababwa bakongera bagafurutira twavugaye n'umukenyezi utunyabwoya twakoze ku mubiri twamusanze mu rugo iwe kubera kubabwa nta gahudu yari yambaye mu bitugu yashaka akayaga akamucako umubiri we urafurutiye Eh, karangukia basi nikaanza karangwa ko kuwashwa, ntangura ni kubabwa kumwote, ino hose navimba.
harabyimba Unaona nubona mwenyewe hose ko yuko habyimbye n'ubu ndacababara kuva saa mbiri n'usu gushika no mango n'ubu ndacababwa singa ico ntezurira turababwa tugasiga indimu bigahora mu nyuma bikagaruka kandi mu ijoro niho bikara cyane na vinaendelea na usiku ndo vinazidi kuwasha abahuye n'utwo tunyabwa niyo bagiye kwa muganga hari abavuga yuko imiti bahabwa isa naho ari iy'ubupfufahaza idakiza ivyo bivuga bisunze ko n'iyo miti baheje kuyifata itabuza ko babandanya bababwa hanyuma bagafurutira uyu ni umwe muri bo jewe ku mubiri umenga n'inshinge zishinzemo indani aho amoya yabwo yandiye mwaragiye kwa muganga ego baratwandikira imiti ngo ipunguze ububabare twarayifashe si imiti yavyo bwite ngo niyo yagenewe ubwo bukoko ntitwageze kuko iyo dukira ubuje mba numva nkomeye naraje kuyifata ubu nk'ubu numva ko akazuba katanguye kwaka aha bica bitangura kumbaba kandi n'impuzu ndazambara nkarondera izindi ukamenga biri mu mpuzu kandi bitari mu mpuzu biri mu mubiri aha naho nokuriga ishati nkabwira ntikora ku mubiri woyumva ibintu vy'umenga ni ibidunduri biri indani mu rushato ubwo bukoko burateye ubwoba abanyagihugu bo mu kanyankoko mbere bamwe muri bo barahisemo guhunga ingo zabo nuvuga ko bimaze nk'ama- nk'i- nk'amayinga abiri kandi byaje buke buke tukabubona tukibaza ko ari bisanzwe mugabo byahavuye biba byinshi umugore n'abana bose narabimuye siho bari bari hehe mu minago uretse mwebwe hari abandi babanyi banyu bari Eh, eh, aha bo muri ngaha muri uru rugo ubu bari bujumbura bamwe abandi bari muri karitiye giwanyu abakuru imitumba banyu abarongoye intwaro ntibaraza kubagenda kugira babupompe nta na kimwe kila muntu arayimenya ku bwo gwiwe ucucira imifawusiku ukacica ukacishira hasi bishatse ukacubipompa wonyene bamwe mu banyagihugu bo mu rumonge bamaze kubona ko atababakurikirana abajeje intwaro kugira ngo batuze ubwo bukoko hari abahisemo gukura amaboko mu mpuzu bagerageza habo kugira ngo batugwanye hari uwo twasanze mu rupangu iwe ariko aragerageza gupompa
ko ndapompa ubukoko bumeze nk'ubunyabwoya burababa ne kugira ngo wenda mufata ingingo yo kwipompera byagenze gute Eh, none buriko burarya abana rega abana bacagwara none ibyo muri kumapompa ni biki iyi nyene n'umuti wo mu ndimo twe twibaza ko ari ubwo mu ndimo kubera bufata nyene nk'ubukoko busa nk'ubwo mu ndimo juvenal bigira imana buramatari intara ya rumonge ati ko barakora uko bashoboye kugira ngo ikibazo cy'ubwo bukoko gitorerwe inyishu icyo twababwira ni uko mu ntwaro twagifashe mu minwe nk'uko navuze yuko twamaze kurungikayo ujejwe uburimi n'ubworozi mu ntara aturabire icyo twokora tuzogikora ari uko atuzaniye raporo turabe kuko ntituzobura icyo dukora ari ikintu cyo gukingira abanyagihugu kandi ndazi yuko borema tuzobafasha tuka- tuzi uko dukoko twose ubuyobozi bukuru bw'uburimyi mu ntara ya rumonge babwiye bagenzi bacu muri radiyo y'isanganiro yuko ubwo bukoko bari kwegereza kubwiga kugira ngo barabe umuti ukoreshwa mu kudutuza ntitwashoboye kuronka umuyobozi w'amagara y'abantu mu ntara ya rumonge kugira ngo batubwire ingaruka z'utwo dukoko ku magara y'abantu n'inyifato uhuye natwo yogira ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge leta yishatse jya ujya amerika arakoze fidelite ishatse utugejejeho iyo nkuru y'abaturage barimo ku- guhunga ingo zabo kubera ikibazo cy'ibinyabwoya iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
tuve mu karere k'ibiyaga bigari tunyarukire mu burengerazuba bw'umugabane wa afurika abaturage bo mu gihugu cya senegali ntibavuga rumwe ku cyemezo cya perezida Macky Sall kuri referandumu iteganyijwe muri icyo gihugu tariki ya makumyabiri z'uku kwezi iyo referandumu irateganya kugabanya imyaka umukuru w'igihugu akwiye kumara ku butegetsi ikagera kuri itanu ariko icyo cyemezo ntikireba manda ya perezida uriho Macky Sall ni inkuru y'umunyamakuru Alpha Jalo yahinduwe mu Kirundi na Diane Ninahazwa.
imyamamazo ihimiriza abanyagihugu gutora ego canke oya ku vyerekeye ihinduka ry'ibwirizwa nshingiro muri senegal irabandanya umushikiranganji ajeje urwaruka n'ivy'akazi mam mbayinyang ari mu bashigikiye kwiga ibwirizwa nshingiro rihinduka yaragendeye abanyagihugu baba mu micungararo y'umugwa mukuru wa senegali dakar ahitwa tiarayo bagizwe ahanini na bantaho nikora réforme bi fukki poñ ak juróom la amu ci bépp boo xam ni day yokk dara jàmm aha wala mu yokk umushikiranganji mam bayinyang ariko avuga ko ihinduka y'iryo bwirizwa nshingiro atanyungu n'imwe bwegu y'umukuru w'igihugu rigamije avuga nyabuna ko iryo hinduka rigamije gutsimbataza demokarasi kubahiriza amategeko no guteza imbere ubuzima bw'umunyagihugu umushikiranganji mbaye niyang abandanya amenyesha ko mu nzira aho yaciye yahasanze abanyagihugu bafise agashavu ko kuba baratswe ubutaka bwabo acagira ko abahimiriza gutora ego kuko ngo iryo bwirizwa nshingiro rikaramuka rihindutse ingorane nk'izo zitazosubira kwibonekeza mu ngingo zitezwe kuzohinduka muri iryo bwirizwa nshingiro cumi na zitanu zizokongera ububasha abagize inama nshingamateka n'abayobozi bo hasi bwo gutsimbataza amategeko yari ahasanzwe agenga ibyo guhanahana ubutaka no kwitwararika kuruta ivyerekeye itunga kama naho biri uko uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ntiwakigwa neza n'impande zimwe zimwe
dëgg la amati nañu mbetteel yaakaar tasati na politique di gën a tey suñu xel seen dara safatuñu toy na sëkk suul nañu kël wax kese naxatuñu sénégal ay wa jóg la sa iyi ni indirimbo yaririmbwe n'umugwi wiyise yanamar mu rurimi rw'igifaransa ibi bikaba bisigura ngo kana karabirambiwe muri iyo ndirimbo uwo mugwi uhamagarira abanyagihugu gutora oya ku ihinduka ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu umugwi yanamar waragize uruhara runini mu kwiyamiriza uwahoze ari perezida wa senegal abdulayi wad mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho yari kwiyamamariza ikiringo ciwe ca gatatu afise imyaka mirongo umunani n'indwi y'amavuko uwo mugwi warafashije cane perezida makisal mu gutsinda mugenzi we abdulayi wad yamara ubu uragabisha cane ko ushobora gukora imyiyerekano igamije kwiyamiriza perezida makisal nyani bañ na est une, euh, f- fait partie du patrimoine culturel et historique du Sénégal. Dans son combat, umushingantahe fadel baro arongoye umugwi yanamar ahagira ati Macky Sall yarananiwe no gushira mu ngiro ibyo yari yaratwemereye none ubu naho ari kwagerageza guhindura ibintu atanakarusho bizozanira umunyagihugu muto muto wa Senegal Fadel Barro abandanya avuga ko perezida Macky Sall ariko arivuguruza ku majambo yiwe ivyo navyo ngo bigashobora kumugirira ingaruka mbi zikomeye nk'uko bimaze gushikira indongozi zindi zidashira mu ngiro ico ziyemeje ikibazo ahanini ntigihagaze ku igabanuka ry'ikiringo umukuru w'igihugu ca senegal ategerezwa kumara ku butegetsi kuko perezida Macky Sall n'imbere y'uko atogwa yari yariyemereye akatari gake kuzogabanya yihereye ko ikiringo umukuru w'igihugu ca senegali amara ku butegetsi kikavanwa ku myaka indwi gishigwa ku myaka itanu ariko makisal ubu akaba avuga ko ivyo vyo kugabanya manda vyega abaperezida bazomukurikira wewe bitamuraba ategerezwa kurangiza ikiringo c'imyaka yiwe indwi ivyo bikaba bidashimisha na gato abari basanzwe bamushigikiye bemeza ko makisal yihindukije mw'ijambo Vous savez que le président Macky Sall euh, avait fait une promesse au peuple sénégalais avant d'être élu.
umushingantahe abubakar mbonji ari mu baharanira agateka kazina muntu aha ariko avuga ko batangajwe n'ingene makisal yihindukije mu ijambo mu minsi mike imbere y'uko abanyagihugu batora yego canke oya kwihinduka ry'ibwirizwa nshingiro abubakar mbonji yibutsa yuko ubundi muri afurika ico umuntu yiyemeje canke yemereye uwundi ari gikomeye abwirizwa kugishitsa jibril bald ari mu runani ruhurikiyemwo imigambwe iri muri leta akaba ku ruhande rwiwe avuga ko perezida wa senegali Macky Sall agifise byinshi vyo kurangura Ouais, moi je pense que en tant que militant des droits de l'homme, de voter bald ahagira ati ni igitangaza koko kandi ntibimenyerewe ko muri afurika haboneka umuperezida ahimiriza ko ikiringo co kuguma ku butegetsi cogabanurwa abandanya yibutsa ko muri ino myaka ibiri iheze ikibazo co kutubahiriza ibiringo abakuru b'ibihugu batari bake bo mu mugabane wa afurika babwirizwa kumara ku butegetsi cateye ingorane zitari nke atanga akarero k'aho ugushaka kuguma ku butegetsi vyakweze uruhagarara rwimonogoje muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse no mu gihugu c'u burundi akanibutsa ingene perezida yahoze aramutse igihugu ca burkina faso blaise compaore yakuwe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane diane nahazwe iju rya amerika
Mu makuru ya siporo n'imikino ku mugabane w'Uburayi imikino y'amakipe yabaye ya mbere kuri uwo mugabane irakomeje muri kimwe mu makipe cumi n'atandatu asigaye ku munsi w'ejo Real Madrid yatsinze ikipe ya Roma ibitego bibiri ku busa hanyuma Wolfsburg yo mu Budage itsinda Gent yo mu Bubiligi ubusa- kim- igitego kimwe ku busa uyu munsi nanone harakomeza imikino ya Champions League aho ikipe ya Zenit St, St Petersburg yo mu Burusiya irimo gukina na Benfica yo muri Portugal kugeza kuri uyu munota biracyari ubusa ku busa mu kanya ikipe Chelsea yo mu Bwongereza iraza guhura na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa
urukundo naguhaye ntabwo ari umwanya nataye niba urukundo ari indwara iyo ndwara ni wowe wenyine nayirwariye abakire baha i rwanda bafite ifaranga bazaniguha kuko uri umwari w'uburanga uzanyishongoraho muri benshi uzanyuraho gusa uzirikane kuko gukunda rwo ruzahoraho mwari wihohowe
bishimisha na gato mu kubona twiyunze nawe uzaguhura ukuntu naguhaye ntawe uzigera nsimbura kunyiyamura mbona ntacyo bimaze icyo nkusabye ntabwo nzatuza Please come back. Please come back to me. Please come back. Please come back. Please come back to me. Yeah. Okay, you wanna have what you never had in the morning. Baby girl, ibyo urabiterwa n'ubwibone ntaye byihute itonde gukunda udakundwa mbona ari ukwisondeka Ah, wahisemo kundeka nyura ku gasozi bakanjyanira inzara banseka Ah, gusa naratuje narakuretse ngo wiryanire n'abatunze baguha ubutunzi gusa ntawe uzagukunda nk'uko nagukunze garukira ngukunde birenze ntacyo nshimisha na gato nko kubona twiyunze Ah, ntawe uza- ntawe uzaguhura ukuntu naguhaye ntawe uzigera nsimbura kunyiyamura mbona ntacyo bimaze
iyo ni indirimbo please come back ah, y'abahanzi b'abanyarwanda safi na riderman iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka twongere tubibutse mu ncamake amakuru mu- y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze edi amakuru twabashikirije incamake yayo inteko za leta zunze ubumwe za amerika n'inteko za somaliya zagize igitero ku ikambi y'umugwi al-shabab mu burengero bw'umugwa mukuru mogadisho icyo kibaye igitero gikomeye kigira kabiri amerika igize ku mugwi al-shabab mu minsi itanu umutegetsi umwe wo muri amerika yemeje eh, ku ijwi rya amerika ko icyo gitero cyabaye uno munsi ku wa gatatu ari igikorwa cya gisirikare cyagiriwe hamwe n'inteko za amerika hamwe n'inteko za somaliya ku yindi nkuru yerekeye somaliya twabwiye ko igipolisi muri somaliya kivuga ko bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hanze y'ikibanza abantu baguriramo icyayi hafi y'ibiro by'igipolisi ku mugwa mukuru mogadisho uno munsi ku wa gatatu ihitana abapolisi batatu umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru mogadisho ari hersi bare avuga ko umudereva w'imodoka yarimwo iyo bombe yatawe mu mvuto akaba yakomeretse bikomeye igihe iyo bombe yaturika bare amenyesha ko igipolisi kiriko kiragira itohoza icyegera cya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yiyamirije uno munsi ku wa gatatu ibitero bitari bike byagizwe ku banye- n'abanyapalestina mu gihe ariko agendera igihugu cya israel yavuze ko atansiguro y'icyo gitero kigayitse ihari ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu joe biden yavuze ko iyicwa ry'umunyamerika asogoswa imbugita ari igikorwa kigayitse cy'iterabwoba abimukira ibihumbi bihu- n'ibihumbi bava mu gihugu cya siriya n'ibindi bihugu muri iki gihe bafatiwe mu gihugu cy'ubugiriki bakaba batashoboye gushika mu karere k'uburaya bwo mu buraruko inyuma y'uko igihugu cya macedonia cugaye urubibe rwaco uno munsi kuwa gatatu abategetsi b'igihugu cy'ubufaransa binjiye mu nyubakwa z'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugwa mukuru paris ejo kuwa kabiri kurondera inzandiko zigenewe itohoza ku wahoze ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa sep blatter
Nshuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba shimire mwese mwaduteze amatwi nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fat- ah, inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe bino biganiro na fideli niyongabo watugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.